הנה רדיו אישגוי יאמריקה. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri umunsi wa mbere itariki cumi na zine y'ukwezi kwa cumi na rimwe mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederike nkurikije
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro cacu cy'uyu munsi muri sanga turagaruka ku matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ukuntu ubutegetsi butunganywa mu kubisikanya abatari bake baribuka amajambo yavuzwe mu gihe cyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika hagati ye- cane cane ya donald trump eh, yatsinze amatora hamwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama two kwibutsa ko donald trump eh, yamaze igihe kirenga umwaka avuga ko perezida obama yotohozwa kugira ngo amamuko yiwe agaragare kuko trump yavuga ko ah, perezida obama atavukiye muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihe perezida obama eh, yavuze ko trump eh, adakwiye kwegera no kuki- ku nzira igana ingoro y'umukuru w'igihugu kuko ngo adafise ibikwiye kugira ngo abe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yamara abo aho babonaniye ku munsi wa kane itariki icumi y'ukwezi kwa cumi na rimwe mu ndwi iheze ku ngoro white house abo batetsi bayaze neza cyane n'icubahiro cyinshi mbere baranatangaza ko hari ibintu byinshi bumvikanye ko trump akaba yaratangaje ko azokwama ariko arasaba impanuro perezida obama mbega mu bihugu bimwe bimwe byo muri afurika aho tuzi ko aba perezida bahora batwara ibihugu bangazwa canke bakicwa n'aba basubiriye canke bakicwa n'abo badasangiye ivyiyumviro vya politike icigwa bokura muri iryo hererekanya ry'ubutetsi muri amerika aho abanyapolitike badacana umwaka barengera udasa bwabo bagashira imbere inyungu z'igihugu nike kuri iki kibazo rero turi kumwe n'umushirantahe leonard nyangoma yakurikiranye cyane rwose amatora yo muri eka i- igihe cyose cyo kwiyamamaza eh, c'amatora yo muri leta z'ubumwe za amerika tukaba tuva tugaruka no ku kibazo yari yashikirije wewe yari yagiye imbere y'abantu b'abahinga cyane rwose mu bya politike akaba haheze nk'amezi atanu atangaje ko perezida eh, ko trump donald trump yari gutsinda ayo matora icyo kibazo turakigaruka ko ariko mushiyantahe nyangoma muriwe neza
Oro neza Frederico.
murakomeye rero, murakomeye Yego turakomeye weho.
Eh, ndakomeye turagaruka kuri icyo kibazo cy'ukuntu wari waratangaje ibintu n'abahinga bajejwe gutoza amatora batashoboye gutohoza muri amerika ariko imbere y'aho nashaka tuvugane cyane cyane ku byerekeye uko kuntu abanyapolitike badahora bacana uwaka nko mu gihe cyo kwiyamamaza batangaje urabonye inama yabaye ku munsi wa kane hagati ya perezida obama na, eh, na trump eh, aherutse gutorwa muri ayo matora y'umukuru w'igihugu amajambo bashikirije n'amajambo yatangaje abantu benshi tuzi ko bamye bavugana ikaba bitana amazina bavugana n'amajambo adashemeye cyane rwose ukuntu byagenze abo bategetsi batahora bacana waka bashira imbere inyungu z'igihugu ugasanga batangaje ubutumwa bw'amahoro eka bw'ubumwe bwo gushyira igihugu imbere ikintu kimeze nk'icigwa mwokura ngaho niki
Eh kuri ivyo icigwa twokuramwo eh turavye nyuma y'amatora hanyuma uyu umutunzi cane Trump ahejeje gutsinda eh nuko imikomo ibitutsi batukanye baciye bavyibagira eh kandi ico nokubwira ca mbere coco nta byiga byinshi buduha kurabye amahiganwa yabo byari bitutse gusa Eh, ni gake wumva bariko baravuga eh, imigambi ubu avuga umugore uwundi avuga ngo wowe warivye ibi n'ibi n'ibi nivyo uwivye yogomba a- a- akavugwa ariko igihambaye ni uko eh, abantu benshi bibaza yuko eh, trump ari igikoko eh, atajya gushobora kuvugana neza aganira na obama umuperezida wa mbere w'umwirabura yarongoye igihugu cy'igihanganye ca amerika Eh, benshi rero bibaza yuko eh, bitajya gushoboka ariko yaracunye aranemera yuko azojya arahanuza perezida obama aranemera yuko eh, imigambi amategeko amwe amwe ya- yemejwe ku ndwaro ya obama yuko azoyubahiriza cyane cyane rya tegeko rifasha umunyagihugu muto muto eh, eh, kwivuza umunyagihugu w'umukene naho aja ahinduka trump eh, uja wumva ahindutse ejo avuga ibi bukeye akavuga ibindi ariko eh, twizere yuko ibyo yemanze byinshi azobikora ariko nk'ibi byo kuvuga ngo nta muyisilamu azosubira kwinjira mu ba- muri amerika abikuremo nibaza yuko na kongere eh, y'abarepublika eh, itazobimwemerera ibi byo kubaka impome byo kwizibirirako ega atagasohotse ntakinjira bo ibyo batunze byinshi ntibabiyora hanze mu bihugu eh, mu bindi bihugu babumva bi- bitanatunze eh, nka amerika yizibiriye ko naho nyene ubutunzi bwabo eh, buzosubira inyuma Ny- nyago mwa- mwavuze ko taki- ah, atacigwa botanga kuko ba- bashikirije amajambo ah, eka yo gutukana nk'uko mwabivuze ariko icigwa gihambaye nuko nk'uko mubizi mu bihugu vyinshi vyo muri afurika iyo abaperezida babisikanije bamwe baricwa bahorwa ivyiyumviro vya politiki canke ba- bakicwa n'ababasubiriye ico si cigwa bohakura aho ubona ko abanyapolitiki batumvikana ngaha ba- Ivyo- bateba Ivyo- bagashira inyungu eh, igihugu imbere bicirwa mu- muri amerika eh, ico- ivyo bara- baramaze kubimenyera naho eh, amatora yabo ingene agenda jewe kugira ngo biranshimisha yuko ari demokarasi y'ukuri ariko bo nyene eh, baravyumvikaniye ko bagakwirikiza amategeko uko bayumvikanye aho nibaza yuko eh, atari bibi naho tubona byinshi mu mategeko yabo kugira ngo demokarasi isimbatare mu iki gihugu cabo eh, byohindurwa byinshi sindokwirirwa ndabigaragwa ko abanyamerika nibo babizi eh, bonyene urabona nk'umuntu wose amajwi menshi muri amerika eh, ntatsinda uravye ingene baharura bati naka eh, yatsinze hariho abantu benshi eh, badashobora gutora uravye ivyo kugura bashika cumi n'umwe ndetse baba bageze gutora badashobora eh, gutora ngaho Eh, cumi eh, cumi n'umwe kwijana Hariho ni- cumi n'umwe kw'ijana ibice cumi na- n'umwe kw'ijana ba- ba- badashobora gutora kubera ibi n'ibi n'ibi Eh, nibaza yuko eh, sisiteme yabo eh, itubatse neza ku bijanye n'amatora ariko igihambaye nk'uko bivuze ni uko eh, uwutsinzwe yemera ko atsinzwe Eh, naho tubona muri ino minsi bamwe bamwe eh, hariho abanyamerika bashavuye kubera cane cane hari bumbu birabura n'abandi bari mw'ibarabara eh, bavubiye byanka yuko batemeza yuko eh, Trump eh, eh, yatowe ariko eh, nibaza yuko eh, bagomba kumubwira bati turaha wavuze ngo uzotwirukana twebwe abirabure wavuze ngo uzokwemera ko abizirima baza basubira kwinjira muri amerika Eh, nibaza yuko bagomba kumugabisha kugira ngo eh, ingingo zimwe zimwe ibintu yashikije muri porogaramu yiwe eh, ntaze abikore abi- abi- abishire mu ngiro egomeye aha ni ugu- eh, ari ugutangiriza n'ivyo bari bibi ariko bibaye ubwa mbere sinzi ko hari igihe vyari bwabe hari umuperezida atsinze ah, muri amerika Eh, jewe nabibonye gusa mu Bu- mu burundi muri mirongo icenda na gatatu niho igihe twari twatsinze amatora muri frodebu nabona hariho ah, kandi ndadaye yari yatsinze rwose rwose hariho abavyanse baraja ko- mwibarabara nyangoma nyangoma ko muvuze ariko amatora icabujije yuko tubandanye ngira ngo nangaho muri amerika eh, eh, ntawe uzoshobora gukura ngo trump ngo ngo si perezida wa amerika nta kundi.
nyangoma muravuze amatora yo mu burundi muravuze amatora yo mu burundi muri mirongo icenda na gatatu hariho abantu benshi bariko barandika ku binyamakuru bavuga ko amatora yo muri amerika mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu as- asa n'amatora yabaye mu burundi muri mirongo icyenda na gatatu aho umugambwe iprona wari witeze gutorwa hanyuma uh, frodebo igatangaza abarundi bose mu gutsinda ayo matora bavuga ko byagenze gutya no muri amerika aho trump abantu bose bavuga ko adashobora gutorwa ariko agatsinda amatora namwe hari aho mubona ubusa bw'ayo matora Oh, ni bisa cyane eh, kubera muri amerika bamaze iminsi muri iyo sisiteme yabo ba- batunganya amatora uko Ah, ariko twebwe kiriya gihe eh, sinavuga ko byari byumvikana ariko uko twobisigura twobera ni uko eh, kiriya gihe mu burundi amatora mu bwidegemvyo yaheruka kera cyane yaheruka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cenda mirongo itandatu na gatanu hari rero abantu bari barihagiye ubutegetsi bakoresheje ndetse ikumira rya bamwe hanyuma bakaba baramenyereye kwisangiza isahane abo rero eh, bagira bati none eh, tuzoba bande tu- uyu muntu atsinze ubwo ntazoca dutwara byose rero hari abari eh, bafise ubwoba bwinshi cyane icyo gihe kubera ah, amatora yaheruka kera mu burundi ariko muri amerika hoho barabimenyereye eh, n'igihe kuri bushe aho yatsinda uyu bushe umuhungu wa bushe atsinda arugoro bo arugoro yari yose amajwi menshi ariko uko bakurikiza muri amerika mu mategeko yabo urabona si uko waba warose amajwi menshi uca utsinda amatora ariko urabona naho nyine nta bagiye nta bantu bagiye mu ibarabara icyo nicyo kitumvikana muri ibi bihe eh, igituma abantu baja mu ibarabara imfiguro natanze ni uko eh, hariho bamwe bishobora kuba bibabaje kubera amajambo Trump yavuze eh, cane cane y'iterabwoba mu gihe bariko bariyamamaza mu kanya gatoya rero Ariko niba- munyangoma mu kanya gatoya cyane rwose nashaka mugira icyo mutubwiye mwebwe haraheze nk'amezi atanu eh, mu byago eka no mu biganiro mwagize muvuga ko trump yari gutsinda nk'uko mwabikurikiranye ariko abantu b'abahinga mu byerekeye gutoza amajwi bose ngaha muri amerika basa n'abayihenze kiretse bamwe bamwe eh, umuntu eh, wabigenje gute kugira ngo ubone ibindi ibintu abantu batari barabona kera na- ah, Nyine nko mu burundi bivuze, bo kwita eh, umupfumu birasoma cane ha- ibinyamakuru byinshi bikomakomeye ku isi hari ibyo bita le monde diplomatique hariho afrikazi Eh, hariho abahinga bakunda kubyihweza ukabona eh, ibyo bavuga cyane cyane ku matora yo muri ico gihugu ico gihugu iyo kigeze mu matora urabona n'igihugu gikomeye cyane ku isi abantu bose barabikurikirana kuko eh, intwa- bir- biragira ingaruka eh, ku bindi bihugu eh, byo ku isi rero uko twabibona jewe natangiye kubibona ubwa mbere maze kubona ujya mutama niwe jewe narishigikiye ujya mutama sendeze niwe yegereye abanyagihugu niwe akunda abanyagihugu Eh, yari afise porogaramu abanyamerika ba- batamenyereye eh, imwe bita dogoshi ido- imwe ba- kuri iporogaramu igiye mu ngiro yofasha abanyagihugu benshi cyane niwe yagomba gufuta amafaranga eh, ingurane eh, amafaranga bagurana abanyeshuri kuko umunyeshuri muri amerika aheza afise aremerewe n- na- n'ingurane nininya cyane Eh, nicyo gituma ndetse yarose urwaruka rwinshi rwari mushigikiye ari umutama w'imyaka eh, mirongo ine ni- mirongo irindwi na- na kane abanyamerika rero byaragaragara yuko bashaka izindi ndwara atari izo ako kagwi eh, twokwita rugarshi igizwe n'abarepublike n'abademokarate eh, bamaze imyaka n'imyaka bisangije ubutegetsi Bavuga ngo bo- bashaka bashaka iyindi mvugo eh, kuko abo bamaze imyaka babatwara baba abademokarate cyangwa abarepublike eh, ntibibuza ntibibuza yuko eh, ubutunzi bwabo busubira inyuma babandanye batera ingwano basomborotsa ingwano ibihugu mu bindi bihugu eh, hanyuma hakaba ubusumbane hagati bimwe bita inegarite hagati eh, y'abanyamerika ariko Ego, me- urabona nka Trump y- yaje avuga afise iyi imvugo Eh, co kimwe eh, na sendezi imvugo yindi abanyamerika rero eh, bashaka eh, abantu benshi barashimiye cyane cyane ku bintu yavuze ati jewe narabuye ko amerika yakeneshejwe n'ingwano igihugu cacu abategetsi bashoye mu bihugu byo mu buseruko muri mayendoria gusambura irake kwica kadafi gusambura libiya nta na kimwe byungutse abanyamerika atari kubakenesha Ego, Muri me- ico gihe baravuga ko igihugu ca amerika coba carahovye imiliyaridi ibihumbi bitanu eh, by'amafaranga yabo muzi akomeye y'amadolare ibyo nabyo bikaba ari byo bishobora kuba byarateye n'ingorane z'ubutunzi muri amerika no ku isi yose kuko igihugu tubi- cyo muri amerika iyo kigize ingorane mu butunzi eh, iyo kigize ingorane mu butunzi ibyo biragira ingaruka mbi ku bindi bihugu eh, eh, byo ku isi yose nicyo kimwe n'ubushinwa ubu iyo bugize ingorane eh, eh, mu butunzi n'ibindi bihugu bica bigira ingorane Uko rero Tegame, niko tu- tubibutse- nasomye- narasomye ngaca mbona ibyo Nyangoma, mu- abanyamerika mu mpingi- mu bashaka mpingi nyinshi kandi ngufi ngufi.
narashimye cyane ko abanyamerika eh, bariko eh, barahinduka eh, bashobora kubona yuko igihugu cyabo kidasigara icyo cyonyine gikomeye ku isi eh, kubona yuko hari ibindi bihugu bikomeye cyane eh, batageza kwica bitageza kwicana na amerika aburusiya eh, n'ubushinwa kugira ngo dushobore kuronka amahoro ku isi Eh, tu- tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise ah, abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika eli mwiriwe neza eli muratwumva
ndabumva cyane murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye gubisikanya k'ubutegetsi ngaha muri leta z'ubumwe za amerika turi kumwe n'umushirantahe nyangoma leonard akaba ari umukuru w'umugambwe sendede akaba kandi yahoze atwara urunani senared tuga kw'ijambo
ego mbashimira nategamiye n'umusubire nyine yari akwiye kuba yasumizwa kuko tugerageje kubahanza umutwe amasafu make n'iminsi yadufite isomo cyane kuko twari tugerageje kuraba aya matora n'ahantu yatugishije abantu benshi bari ku isi uribuka nawe imbere y'uko amatora bari badutumiriye ba nyakubahwa abiyo abantu bamaze kubona ibintu by'amatora byinshi ariko tugerageje twabemeza benshi ko ari birari ashobora kuba yatsinda ayo matora kuvuga ariko tuganiwe kugira ukaba tumaze kubona nawe amaze kenshi kuba ari umuntu aba mu bintu by'amahiganwa akagenda yiyongerera kuko tugerageje turaba nka trump ibintu biragenda biramuvugwa ko nawe yaba nko mu gihugu cyacu yari kandi rikayiyongera muri ayo matora tugerageje kuraba rero tubona ari ibintu byatubereye isomo kuko tugerageje kuraba isi yose yabona ko uza mudamu ashobora gutwara amatora ikibazo rero nuca ngirira ubu honorable mwatuzaniye nyangoma agaragaje kuraba ibi bintu ko ikintu kiba ugomba kigusugire icika nabona we yabuze hano mu burundi ko bamazengera mu matora batewe ubwoba n'uduto nabo bashobora kuba bayegukana ko tugaragaje nko kuraba bariyongewe mu matora aba- ariko abanyagihugu baremera baje kuhatora bamaze kubona ko bamaze kwiyongera mu matora bigaragara yuko biza iyo bakomeza bagacimba ahubwo kwa trump nyine yuko hari kandi begukana amatora kandi kabazi nafasha ndamubaze ihamya avuga yuko aho bishobora kuba byabaye kubera demokarasi yabo yateye imbere ubona yuko hano iwacu mu burundi demokarasi itaratera imbere yuko umuntu ashobora kuba yonka amajwi yiwe bayamuharuye uko ba- ba- abanyagihugu bayamwihereye egome murakoze eli reka duhe n'ijambo alexi alexi mwiriwe neza
Mwiriwe, mwiriwe, mwiriwe ndamva Fred, ndamvuze n'umutumire.
Eh, arakumva mwiriwe neza duga kw'ijambo ikibazo cy'iyumviro
Ego ndafite utubazo tubiri kuba Frederic.
yego Eh, Ubwa mbere nagiye akabazo kanje ku bintu kuri ndagaye ku binyi- ku binyamamazo yakiraho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naco umutumire yahereye ko nk'intangamarara.
Mhm.
Ego rero naganshaje nashaka kumubaza igihe bari bariyamamaza yarumvise ziriya mvugo na nyine yabivuze ariko je nagomba kuma kushimikira kuri eh, ku byo abanyamerika bo nyine bafatira ko no kuvuga eh, amajambo nka- nk'akarorero kiriya gihe eh, eh, ama FBI yareka yare- yarega Hillary Clinton ko hariho ama email ashika ama ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu biba bimurega mugabo ico gihe twarabonye yuko bakibivuga babivuze eh, Hillary Clinton ari kwiyamamaza ubwo nyine amajwi yaca akoroka mu ntara arimo Eh, twarabonye kandi donald trump nawe yagiye kwiyamamaza hillary clinton akavuga amajambo yerekeye yamutama trump naho trump amajwi yacagabanuka none bakumubaza nti mbega murazi ingene abanyamerika bafata eh, ingingo baba bafata ingingo bisunze bafise ivyemezo bifashe canke barafise nabo nyene bimwe twokwita ibishobisho ico ni ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri Eh, naga kumubaza nti muri amerika donald trump yaratsinze eh, ariko ariko haraba imyiyerekano mu bisagara bimwe bimwe rero nkibaza nti mbega ko bariko bagira imyiyerekano mugabo umukandida wabo hillary clinton ya- yaba- yababwiye mu ijambo yafashije ko buha akaryo eh, umutama donald trump agatwara none ubu uye imyiyerekano izohera ryari canke ninde azobaha inyishu
ego murakoze alexi reka duhe n'ijambo samuel eh, hanyuma turasaba mushingantahe nyangoma asubi- asubirize rimwe abashingantahe eri alexi na samuel samuel mwiwe neza
eh ndabaramukije cyane mu ndamukizo n'umutumire narabumva duga kwijambo ego me jewe ndiko ndiyumva amatora yabaye muri amerika kabisa twese yaradutangaje kubera ko ugerageje kuraba usanga trump nawe nyine ubwiwe ntiyarazi ko atsinda kubera ko harageze igihe kungukana bumenyi mbona yuko yavuze yuko atazokwemera ivuye mu matora kiretse atsinze bisigura ko nawe nyene atarazi ko ashobora gutsinda kandi uravye ibintu vyagenda bivugwa Ahora je nka je kugiti cyo nabona yuko adashobora gutsinda ku buryo amahirwe menshi twaca tuyaha ujya mu fasoni none nkaca agomba gukeza cyane Barack Obama ko umunsi wa mbere numva bakora babonanye bakavugana neza ko byantangaje cyane kubera ko abantu benshi bamaze kuba ko ndibaza ko na, na, na Obama yarashigikiye uwo mu mugambwe wiwe hanyuma none akaba yemeye ibyavuye mu matora umva ni ukubakeza abazungu ni ukuri hari ikintu baturushije cyane hanyuma ikindi nacyo nagomba kubaza mbega abo bantu bari mu myiyerekano baba bavuga baba bagi- bari mu myiyerekano bishimikije iki kuko amakuru tuguma tuguma twumva turumva ko ata muntu avuga ngo amatora yaribwe kuko nta kuntu Don- Trump yari kuyamatora kumbure nta buryo yari kurango kuyamatora none biya- bari mu ibarabara mu kihe cyiyumviro hasi hafite ikihe kibazo Mu- ni icyo kibazo afite E, murakoze samuel reka duhe ijambo mushingantahe nyangoma agira icyo avuze ku byashikirijwe na eri alexi na samuel Eh, Mu- eh, muvuna- mugenzi Frederic je- muvunagura Elia amajambo.
ariko aravuga eh, sinabyumvise byaguma bicika eh, reka mbeze kuri ibi nakurikiye byo kwa Alexi eh, n'ibyo kwa Samuel bihakwa gusa ndetse Mhm.
u- u- umpaye akanya yego uvunagura amajambo ariko nibyo yabivuze igihe alexi eh, bari ko bariyamamaza Eh, ni bimwe ndetse na jewe ntashimye cyane Eh, harimo ibitutsi byinshi byo kuvugana biraba ingene umuntu abayeho ari haba mu rugo iwe- mu rugo iwe cyane cyane Eh, eh, nakavuze iki gitutsi hanyuma bakaca bagisasiriza mu binyamakuru wahura eh, uwundi amajwi yiwe eh, akorotse Eh, hariho eh, ubu naho nyine trump yatsinze nk'uko eh, mwabivuze hariho abaciye batangura kwanka eh, ibyavuye mu matora batemera yuko ngo trump eh, eh, trump ari perezida Eh, nk'uko eh, samuel abivuze ati none ba- ba- ko badahakana ko yatsinze bagomba gushika kuki Eh, sa nu- nu- n'uwari yakivuze eh, kuko eh, nacishuye kuri icyo kibazo eh, ico bagomba gushika ko eh, ntibazomubuza kuba perezida ico bagomba gushika ko eh, ni uko ibintu bimwe bimwe yavuze ni uvuga ko ndetse ari iterabwoba eh, yaravuze yuko ata mu isilamu azosubira kwinjira eh, muri amerika Eh, yaravuze yuko agiye kubaka uruhome uruhome yambara rw'ibirometero ibihumbi bitatu hagati y'igihugu cya brezil nawe n'ubu ngira ngo rwariho rufite igi- igi- hafi ngira ngo eh, frederic ngirabizi ibirometero igihumbi ngira n'amajana ane we urwo ruhome ruzotwara amafaranga menshi cyane n'aho avuga ngo azorihisha ab- abanyagihugu bo muri mexique eh, kandi n'abirabure eh, barafise ubwoba kuko avuga yuko buca yirukana eh, nyambare miliyoni zitatu ngo z'abantu baje binjiye muri amerika bi- bidaciye mu ma- mu mategeko aho cyane cyane abirabure nibo be- birabite- birabateye ubwoba abayisilamu birabateye ubwoba ubu rero bariyamamaza kugira bamuhe gasopo ntazahirahire eh, ngo ashire eh, mu ngiro eh, iyo migambi cyangwa ahindure rya tegeko rya obama rifasha abanyagihugu b'abakene eh, kwivuza Eh, eh, burya rero eh, ntubakuba ntaje kubi- kubyishura byose Eh, burya ibinya- ibi binyamakuru eh, bikomakomeye ku isi eh, sinovuga ndetse ko byihenda cyane mugabo baragira amasondaje turike amasondaje yo kubesha uhura kenshi bafise abo baba ah, bashigikiye eh, ibyo binyamakuru bya- bikavugira cyane cyane byaravugira ujya mu kandidate eh, u- u- urya mukenyezi eh, eh, urya mukenyezi yari aboshe aba afise nk'abahanuzi benshi mu bintu byo gutangaza amakuru ugahura agateza kuvuga amarongerano gusa ariko bajya ba Trump nabo nta muntu yababoha ngo muteza kuvuga uku Eh, bavuga ibibaje n'uko eh, babona ibintu ibyo binyamakuru bigasasiriza nibyo rero iyo turi kure iyo turi kure turi muri afurika turi muri aziya tubona cnn i- ivuga ngo ujya mukenyezi ntiwazotsinda ariko eh, ndibaza nk'abari hagati no mu gihugu eh, bashobora kwihweza neza Eh, barabona yuko baguma babangabanganwa Aya- aya- abantu aya matora barabona yuko nk'uko- Trump Eh, aguma aduga ndetse no mu ntango kugira nk'uko samuel yabivuze mu kanya nyangoma akikira ni umugabo amatora w'Afurika.
ni amatora yatangaje ab- abantu bose harimo ibinyamakuru eka n'abahinga bajejwe gutohoza iby'amatora mu bita panditsa kubera na- nk'uko byanditswe kandi mu kinyamakuru The New York Times eh, mu minsi ibiri iheze eh, na Trump nyine nk'uko Samuel yabivuze nawe nyine yaratangaye atsinze ni ibintu ashobora kuba atari yiteze cyane rwose reka duhe ijambo kandi abandi banywanyi muri radiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard Gerard mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murakomeye yego murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo turi kumwe na nyangoma leonard akaba ari umukuru w'umugambwe sendede akaba numva iyo ncabwenge y'uburundi urabona n'incabwenge zibereye ibintu bya politike nkaba ntangiye kumushimira urabona ayo matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika isi yose yaratangaje ayo matora abantu benshi mbere baratangara babonye umudemokarate ntama n'ujya mu repubulike bose bari abantu bo- bose batera bazi imbere mu bintu by'amajwi rero ukuntu ujya mu pasoni yakirwa abantu bose byarabatangaje uriko uraraba n'amasondaje yo muri Eta- etazini urabona yaha amahirwe menshi ujya mu ujya mu pasoni rero nka mu majambo make mu mu majambo make ngo gushikiriza yuko hajya demokarasi umwanditsi ntuzeye Jacques Chirac niwe yavuze yuko la démocratie c'est l'estomac ntiyabeshe rwose urabona demokarasi muri etazini yamaze kwiganja cyane rwose urabona umunyagihugu waho ni umunyagihugu waciye nkango ako kubaza n'incabwenge nyangoma nkamubaza ati none ku iyo ntambwe etazini iteye gutunganya amatora aha mu burundi nubwo yahunze amaze imyaka myinshi hanze nubwo ariko arakina politiki hanze urabona wi wakubaza iyo ntambwe uburundi buzoyishikaho gute nkaba yo gutunganya amatora nkaba ashaka kumusaba nawe nyene bishobotse vrema yo- yoza mu burundi akabona ukuntu bacumanyikiwe bakubaka igihugu abona imyaka myinshi amaze hanze bagashyikiriza ibintu ku maradiyo usanga nawe nyene akigira ibintu vy'uburundi atabikurikirana neza nawe nyene yoshika mu burundi akaraba ukuntu nk'amatora ma demire venti uraba ukuntu aza nawe nyene kuyatunga nako tubatera imbere muri demokarasi urabona demokarasi yo muri etazini ni demokarasi imaze imyaka myinshi myinshi myinshi n'abanyagihugu bagiye mu ibarabara soni papuruye hajya bagomba kugabisha kwereka yuko ujya Dra- Trump Trump niyamere agize ikintu kimwe azogira nk'ikintu cy'amadefayanse hakirane yuko hajya bagomba kumuha akasopo yuko nabo nyira etazini abanyagihugu babo baciye ubwenge cyane Ego me- Kuko wi- ivyo murakoze.
biruhuko ni- ni- ni- n'ubwo idafite ahantu ifatiye hajya bagomba kugabisha ujya mu ujya ncabwenge ntuzeye Trump yuko atohirahira birya yapfutse birya byo ku- kuba ku ruhome hanse Mexique e Etazini birya byo abakororinda byose aho bakororinda yuko n'abahuzi ibitsina bisangiye birya bakumugabisha yuko hamwe yabize mu biro cyahagira n'ibirya birya yavuze yuko abantu bose Mugawe nigiro cyantangaze yuko meze gusoma mu binyamakuru yuko tuvuga yuko atamushahara azoyakira uba kubaza none uwo mu yashaje nk'inyangoma ko iby'imishahara agomba ko aba guteza imbere etazini uko we yoba yavuga ati ibyo bintu by'imishahara kubera kubyakira ni uko afite amahera menshi cyane Yego, me- atamubaza reka tumuhe akanya aguhe inyishu reka tumuhe akanya mu kanya aguhe inyishu ariko eh, reka tubanze dufate ikindi kibazo Nawe ca murakoze.
murakoze cyane rwose reka dufate ikibazo ca joseph joseph eh, icyumviro ikibazo
yego yego twagize nyire didvemo mwiriwe neza muri hehe joseph
bo twe turi bujumbura duga ku ijambo munyarutse Ego, ego ni ukuri twagira duteze abategetsi babiri hagati ya Barack Obama na Donald Trump ni ukuri tugiye kuraba mu gihe ca- co kwiyamamaza cabo uravye amajambo batoranye ni ukuri ni ibintu wamengo abantu batavyigera bahuza ariko kuwa kane w'indwi heze twarakurikiranye ikiganiro bagiranye twarabonye ko ni ukuri amamerike ico ni ukwita demokarasi gisa n'iciganje kandi abategetsi baho bavyumva kumwe kandi no kubisanya kwabo bigaca muri voa transparente ni ukuri ivyo twari twarabishimiye tukageraho tuvuga ati mbe mu burundi habuze iki yuko iyo mu perezida atsinze amatora hari abatavyemera hakavamo ubugizi bwa nabi ati ni ukuri baba bakwiye kuba ari- akarorero kacu ngaha mu burundi tukagira ko turazana twebwe dukurikiye dushyiraho intara ishize ntibivanze ibyiyumviro byombi byaribye murakoze gerard mushikana nyangoma uh, gerard na joseph basa n'ababuze ikibazo kimwe ika bakaba babaza ibintu vyokorwa vyogenda gute kugira ngo uh, ivyabaye muri amerika bibera akarorero uburundi uh, basa n'abagarutse kuri ico kibazo uko ari babiri munduge kwijambo
yego uh, urakoze sino birandira ko cyane uh, muri kiriya gihugu nk'uko twabivuze nabo nyine babishikirije uh, demokarasi uh, ira- irakomeye cyane yarashinze imizi yaratsimbataye kandi babitanguye kuva kera Eh, inzira ya demokarasi intwaro bita demokarasi eh, eh, muri bihugu eh, vyo muri afurika cyane cyane mu burundi eh, tubigarutse ko eh, vuba wumva muri mirongo icenda na gatatu si kera abanyamerika bimaze nk'imyaka ishika hafi amajana abiri Mm, none uti tuzobishikako gute eh, kugira ngo eh, tubishike ko muri demokarasi bwa mbere ho ni ukubahiriza ah, amategeko amategeko eh, y'igihugu yatowe yatowe kandi biciye mu mategeko amategeko akwirakijwe kuko ariho amategeko mabi akanamiza ah, abanyagihugu aho ibivuye rero eh, mu matora bikubahirizwa amategeko eh, yakurikijwe nico gituma mu nabirama hajya eh, kugira ngo ha- ni- nta n'ijwi na rimwe rishobora kwibwa ijwi na rimwe ryibwe na- ni ukuvuga baba babibonye kera iwacu rero si uko uhura eh, amareta eh, cane cane mu bihugu byacu byo muri afurika amareta eh, akoresha inzira nyinshi n'iterabwoba ega n'iterabwoba no kwiba amajwi mu gihugu burya gu- gusesa gutanga amafaranga menshi ukoresha ikigega ca leta kuba ari ukwiba amajwi I- bashiraho kandi n'urwego rucungera amatege- amatora baba bumvikanye ko rero ivyo bishoboye kuba amategeko agakurikizwa inzego zijejwe gukurikiza gutunganya amatora zigakora neza imirimo yazo nta nkeka natwe ibyo twobishikako ni ukubera muri mirongo icenda na gatatu eh, jewe nari mu matora nariyamamaje Eh, emwe atakubesha vrema ajya amatora gushika ku matora gushika igihe eh, byagiye guhinduka bishe umukuru w'igihugu rero abansi byavuye mu matora bakica umukuru w'igihugu ariko muri rusange amatora yari yagenze neza nta busuma mu matora bwahabaye hari rero uwabajije ati eh, ni kuki uyu mutama Trump yanse umushahara wiwe oh si- siwe wa mbere yashe umushahara wiwe ari umu umukuru w'igihugu mujika yahora atwara irigwe bamuhemba ibihumbi umunani cenda by'ama- by'amadolare agaca asigarana igihumbi gusa ayandi yose agaca yaruyika ati nakorere abanyagihugu nibaza ko aya mafaranga Trump wewe n'ugu- yari afise n'amafaranga menshi perezida mujika nta mafaranga menshi yari afise yari afise agafereme gatonya gusa eh, yagombye kwerekana ko afite wagomba amafaranga menshi bwo bufaranga eh, nyambara imiri- ibihumbi amajana ane ku kwezi by'amadora ku mwaka by'amadorare ntaco bimubari yari umuntu w'umumiliyarderi afite amamiliyarderi benshi ajya amazu mubone nibiyoruke namwe numva bavuga ngo nigwiwe yose bijya biza ubona bigarukira ku ijuru Eh, bifite amagorofa arenga ijana Eh, ariko eh, rero eh, nabo nyine muri demokarasi yabo hariho haracariho utunenge na- Eh, nabivuze demokarasi ni ukubaka igihe cyose Eh, demokarasi yo muri amerika muri etazi nishiye imbere cyane cyane imigambwe imigambwe ibiri ibiri gusa hanyuma ikindi naco tuyi- eh, tuyinenga ni uko umengo eh, kwiyamamaza kwabo no guhaya eh, ubutunzi eh, ni ukuvuga abantu badafite amafaranga menshi n'aba bafise ukuri eh, ntibashobora gushika ca- kure cane Eh, tubibutse- Mu bintu rero bise mu- bi- bibangamiye demokarasi si muri amerika gusa n'iwacu hose eh, n'amafaranga n'ibinyamakuru ibyo binyamakuru bya ba frederico urabona nyine bariyo bagize abanyagihugu ngo hazotorwa hirari ngo ntibazotorwa kuko ibyo binyamakuru kenshi birahengama babiha amafaranga menshi eh, bigaca eh, bihengama hariho n'ayandi marubi Eh, mushi nayo nyangoma ibinyamakuru nta myiyamamazo koko y'ukuri yo gushikiriza imigambi abanyagihugu yabaye mu bisanzwe Ingorane rero muri Amerika, mushi nayo nyangoma eh, ibinyamakuru ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ibinyamakuru kenshi byigenga eka n'abamenyesha amakuru kenshi na kenshi batohoza inku- inkuru uko zimeze nivyo hari hari hariho ibinyamakuru bishobora kuba vyegamiye gatoyi imigambwe ariko si uko muri ko murabivuga siko bimeze byose birafise merite nationale bikorera ivyo binyamakuru eh, byose ubona bikomakomeye birafise aho bikorera tuvuga ko babikorera leta amarubi bikorera Ay- Ayo- ayo- ayo- ayo ayo makuru menshi sinayemeza cane gose jewe.
Musenyeri- Reka ariko- Musenyeri reka- reka- yarashigikiwe kirari yarashigikiwe n'abantu b'amafaranga menshi nka banki ya Salomon Sachs amabanki nka yose eh, yaramushigikiye yarafise n'ibifaranga byinshi eh, byo kwiyamamaza Eh, ariko eh, murabona mugabo yahiganwa n'uwundi mugabo afise n'ayandi mafaranga nawe Trump afise ayatari make Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na janvier janvier mwiriwe neza
ndagize mwiriwe mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga cane cane kwihanahana ry'ubutegetsi aha muri leta zunze ubumwe za amerika yego ni yego ni intererano ego
Eh, nk'uko nyangonga yabivuze n'abandi bose babivuze hariho intambwe etazini igeze ko Eh, baramenyereye gut- gutora eh, guhiganwa amategeko agakora amahe no mu burundi naho eh, hari aho tuto- icyo- hari icyo turashikako tuno bubwira abarundi b'abanyangoma n'abapolitisi bari hanze cyangwa abarundi bari ngana bari hanze bazi iyo tuvuye bazi aho tugeze bazi n'iyo tuja ubwo nti rero tuvugane ukuri none bw'imana y'intambara bukore bazi ibyo bagirizwa baje iruhande abantu bataco bagirizwa eh, tubandanye twitoze murakoze murakoze janvier reka duhe n'ijambo eh, umushana yanyango baragira icyo avuze mu kanya reka tubanze duhe ijambo silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubahwa mwiriwe murafise ikibazo murafise iciyumviro mu- Eh, jewe nani cyo ijwi narimenye uri eh, mu buganda akiyumviro nanje mfise. akiyumviro nanjye mfise ego mfise akiyumviro yuko eh, abo banyepolitike bacu boshobora kugabanya imvugo zirezire baka- bakarondera imvugo zirondera uburundi bushasha nk'uko amerika nayo iriko irarondera amerika nshasha jewe mbona ko uyo mu- umushinga ntahe agiye gutwara amerika mbona ko agiye kurondera amerika nshasha idasa n'iyahahora none ndasa- nanjye ndasabye abanyepolitike b'uburundi bagabanye ibyo guharira barondere uburundi bushasha buzoturera abana mu- mu mahoro murakoze silvestre nyangoma muduge kwijambo ku vyiyumviro bishikirijwe na janvier na silvestre
bo eh, ivyumviro byose aba babiri bashikirije eh, cane cane bashikirije ivyumviro vy'uko eh, twofatira akarorero eh, kuri ivyo bihugu kuri ico gihugu eh, ca amerika eh, turavye intambwe eh, bamaze gushikako eh, eh, mu kubaka demokarasi eh, uyu yaheje kuvuga yashikivuze ati eh, abantu bagabanye imvugo eh, sinasho sinumvise iyo agomba kuvuga bavuge ngo tu- tuvuge imvugo y'uburundi bushasha iyi narayumvanye cane cane eh, dadaye eh, ibi i- nivyo ndumva abarundi eh, baranyotewe amahoro baranyotewe eh, demokarasi jewe benshi baranzi iyo demokarasi narayiharaniye kandi n'ubu sindaheba naho eh, nahunze ariko icyo twosaba kandi ni uko eh, ubutegetsi cyane cyane ubutegetsi eh, abari ku butegetsi cyane cyane ubu eh, n'abari mu migambi itavuga n'urukumu ku butegetsi ibi kugira ngo tugaruke tu, tu, eh, tubogore igihugu muri ibi bihe ntawuhakana igihugu kirafite ingorane igihe n'ibihugu byinshi bimaze eh, kugikebera ivomo Eh, eh, nuko eh, twu- demokarasi igirwa no kwihangananira no kuganira Eh, harya ntimubona murajya muri amerika eh, frederick abayo n'abandi murabibona bama igihe cyose bari mu biganiro politiki ni kubikorwa nk'ubu ubu havuzwe ibiganiro ibiganiro byaratanguye yarusha eh, kugira tugarukane ituze mu gihugu abantu bareke kwinubana ibyo biganiro rero twese twari dukwiye kubyitaba atanumwe ahagimanze maze tukagarukana tukubaka ubwo burundi eh, bushasha aha eh, n'ibyo bihugu mwumva bikomeye by'ibihanganye vya amerika ari ivy'i buraya eh, bo- bwa mbere ho demokarasi babandanya bayubaka igihe hakiriho eh, ubusumbane hagati y'abantu demokarasi ntibirakomera ariko rero bama bariko baraharira bagerageza eh, kumvikana kugira ngo ingingo eh, im- imbere y'uko ingingo zifatwa igihe icyo ari cyo cyose ibiganiro nk'uko bivuze izo mpari barazigira mu gihe cyo kwiyamamaza bagashyira imigambi yabo imbere nk'uko mwabyumvise hanyuma hakaba amatora habaye amatora rero niho kenshi na kenshi usanga hari ibibazo mu burundi kuko niho usanga abantu badasuye kumvikana ariko ngaha muri amerika nk'uko mwabibonye nk'uko mwabibonye bose baca utsinzwe aremera ko atsinzwe kandi utsinzwe ntatsindwaho reka ariko duhe ijambo abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ezekiel mwiriwe neza ezekiel muratwumva
yego ndabumva murafise ikibazo murafise iciyumviro duga kw'ijambo
yego miragomba mu ndamukiriza uwo mutumire yarakumva
yego mbejewe aya matora ukuntu yabaye twese yaradutangaje mugabo twarabona yuko uwo mutama afise imigambi ku buryo abanyamerika bashobora kumutora ku bwinshi aribyo byanabaye mugabo rero ikintu cyantangaje ni uko mu migambi yari yiyemeje naraye numvise ko buca atangura kuyishyira mu ngiro yaravuze ngo nk'abantu miliyoni cumi n'imwe z'abimukira ko buca azirukana kandi ko buca kandi mu byo azohera ko azotangura kubaka ca gihome nyine yavuga ca kigara dongo bera mikiziki hanyuma nkaba mbona n'imyerekano iguma ibandanya none agomba bazomutumire none iyo myerekano niyo abandanya hiyo none ntimubona ko bizaba bimera nko muri afurika abo kwa trump nabo ko bazaba baza kugira imyerekano no kurwana kazohava bagwana amerika ikazohava isambuka kuko mbona yuko ibi bintu ko biraba nkuko mwabivuze ngaha iyo ntibi- nta- ntaho bitandukaniye no muri no muri mirongo icenda na gatatu barahanahanya ubutegetsi barabuhanahana neza buyera na dadaye mugabo nticyabujije umwe kuba mugandagura intambara igaci- ikomera nibyo tubwira amahoro murakoze ezekiel Eh, reka duhe ijambo johnson johnson mwiriwe neza
mwiriwe murakomeye ijwi rya amerika turakomeye muduge kw'ijambo ikibazo c'iyumviro mu kanya gato ego nagomba mbanze mundimukirize umutumire nyangoma yarakumva Eh, je nagomba kugira ico nterereye ku matora ya amerika urabona si sindi kure rwose ndi umubanyi wanyu ngaha mu gihugu ca canada yego narayakurikiranye eh, kuva atangura gushika here yego ni amatora yari ameze neza rwose kubera uwatsinzwe yaremeye Mhm.
icyo nibaza ko cyobera akarorero bwo gakomeye cyane eh, abakuru b'ibihugu bo muri Afri- bo muri afurika benshi rwose Mhm.
kuko ikintu kimaze kuboneka jewe sindigera ntora kuva mbaho sindigera ntora kandi afite imyaka yo gutora mugabo ikintu cyambujije gutora ni uko eh, na cyane cyane muri afurika mbona yuko abanyapolitiki bose ari ari ugukunda inda kuko nta kuntu na kumwe ushobora gusigura yuko umukuru w'igihugu yatwaye neza mu bisanzwe iyo utwaye neza nta bwoba wigera ugira bwo kuva ku butegetsi abantu bose umuntu wese azoshaka guhindura ibwirizwa shingiro muri afurika mu- ukurikiranye neza ukuntu yagiye aratwara ni umuntu avuga ati ndahavuye ejo nta- nta- ntahari uwo nzoshiraho cyangwa uwo nzoza kunsubirira I- nzoshobora kuzogira ingorane abantu nise itunga nibye mugabo mu bihugu biteye imbere umuperezida ahubwo aba ari hajya kubera kubw'abanyagihugu aranatinya kugira ikintu kinyuranye n'amategeko ikitavuze coco n'ibyirizwa shingiro ntashobora ni- nivyo biba ngaho muri mu- mu burundi mu rwanda ukaza wumva ngo abanyagihugu ngo bashatse ngo yuko ngo ibyirizwa shingiro rihinduka ivyo bintu nta banyagihugu bigera babisaba ahubwo n'abakuru b'ibihugu baba bashaka kuguma ku butegetsi kubera gutinya kuva ku butegetsi kubera ibyaha babona ko bohava bafatwa mu nyuma ivyo nivyo nashaka gushikiriza Mura- hama mura- murakoze.
abanda- ndabifurije umunsi mwiza ni umunsi mwiza johnson murakoze kuba mwaje mu kiganiro eh, muri sanga c'iradiyo ijwi ry'amerika mu nshingano y'inyangoma iyo eh, ivyiyumviro eh, bitandukanye ezekiel eh, johnson johnson akaba avuze ko cyane cyane afite Aba- amakenga ko ashobora yabaye kuba Ezekiel, eh.
ingwane muri amerika duga kw'ijambo
Eh, yaba ezekiel canke johnson bafashikije ivyumviro bitomoye ku biraba ibi bizi iyi myiyerekano iriko iraba eh, ngira ngo ntivyari bwabe kenshi muri amerika inyuma y'amatora Eh, nari nabisiguye ko biva ku ku vyiyumviro ku biri muri porogaramu ya trump bihagaritse umutima abanyagihugu muri amerika ariko kandi n- n'abandi banyagihugu nk'abo muri mexique eka n'abandi Eh, icyo nogaruka ko gatonya ni uko eh, burya demokarasi si ukuyibona mu gihugu cyawe gusa igihe mu bihugu bibanyi mu bihugu bya kure hatari demokarasi eh, demokarasi eh, ntishobora gukomera no mu bindi bihugu Eh, eh, byongeye demokarasi wishi- uyi- uyubatse iwawe fasha n'abandi kuyubaka mu bindi bihugu eh, nicyo gituma nk'ubu mu byo nuvuga Trump eh, yemeye kandi eh, jewe nashimye n'abandi bashobora kuba barashigikiye ibi byo guhagarika ingwano abanyamerika bama basoborotsa eh, mu bindi bihugu murabona igihugu cya iraki igenda kimeze mwarabonye afganistan mwarabonye libiya abanyamerika baratakaje abanyagihugu bo muri ibyo bihugu babahenda ngo baje kwica kadafi ngo bace baronka demokarasi iyo demokarasi ntayabonetse Eh, nicyo gituma rero eh, icyo nashimiye trump eh, ni uko yavuze yuko eh, atsinze azoca agerageza guheraheza ziriya ngwano eh, ziriya ngwano ziba hariya mu bihugu byo- byo muri aziya yo mu bus- yo mu buseruko kandi azoca yumvikana n'igihugu n'umukuru w'igihugu cy'uburusiya eh, kugira ngo izo ngwano zirangire kuko muri ino minsi abantu bamaze iminsi bafite ubwoba batari bake eh, ndabumva yuko hashobora kwaduka ingwano eh, y'isi yose hagati y'ibyo bihugu b'ibihanganye hamwe rero eh, trump yuja yukwemera yuko eh, amerika atari yo yonyine ikomeye ku isi bakicarana n'abandi bakaganira ibibazo byose bihambaye eh, biraba isi Eh, nibaza ko byofasha kubaka eh, demokarasi eh, eh, eh, no mu- mu bindi bihugu Ega Eh, kuri ibi byiyubiro nabyo eh, johnson yavuze mm, ndabihi- ndabishyigikiye eh, na- nabivuze yuko ni ukubahiriza amategeko demokarasi kugira ngo ikomere ni ukubahiriza agateka ka muntu kugira demokarasi ikomere mu gihugu cyacu ni ugusabikanya itunga neza mu gihugu Eh, ni- ni ukubuza abanyagihugu eka ni ukwigisha abana ubuntu nk'ibi twumva yuko abanyeshuri muri kaminuza yo mu burundi ngo bagiye gutangura gutanga amafaranga menshi kugurana amafaranga kugira ngo bashobore kuriha amashuri yabo ibyo bisubiza inyuma demokarasi Eh, murabona yuko eh, n'uyu mutama sedeze yiyamamaza yavuga ati kugira demokarasi muri amerika izokomere ni uko abana ba amerika biga ku buntu kuva mu ntango gushika eh, muri kaminuza Icyo kibazo- Demokarasi rero isaba ibintu bikomere si ibi byo kwiyamamaza gusa mubona mu matora n'amatora amatora ni kimwe bituma demokarasi itsibatara eh, mu gihugu kanaka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na habimana habimana mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hehe
yewe muri uyu mwanya ndi bujumbura neza na neza mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite iciyumviro
iby'icyumviro nagire ntange ni kuri icyo kintu ariko muravuga kijyanye na demokarasi yo muri iriya yo muri amerika ndiko ndaraba rero ndabona yuko demokarasi muri kiriya gihugu imeze neza imeze nk'iriko iratera imbere nicyo gituma rero nicaye nko ku bwanjye mbona yuko iriya aya yobera akarorero nka twebwe abanyafurika nkino muri afurika kuko ukunda gusanga nyene bamwe bamwe badakunda kwemera bimwe bimwe kuko hariho ibyo nk'ibyo usanga benshi bariguma bahakana cyo ugasanga nyine eh, hari nka bimwe uco usanga nyine bamwe bemera ibi abandi bemera biriya bivanye n'ikungene bo boza bivana n'ahantu baba bahagaze
Eh, murakoze habimana murakoze ku ciyumviro mushikirije muvuga Eh,
muvuga ko eh?
dem- murakoze ku ciyumviro mushikirije nicyo gituma- murafite nicyo ikindi gituma kibazo rero urumva kenshi eh, nicyo gituma rero nariko ndavuga yuko uriko uraraba nk'ino mu burundi niyo mpamvu navuga yuko nk'abategetsi bino mu burundi kenshi bo- birabira ko bakagira akarorero nka kuriya turumpe n'uriya obama bahamagaranye baka- bakavugana kuri kiriya kibazo kuko urabona yuko imbere yaho baterana amajambo mugabo inyuma yaho rero urabona yuko yamuhamagaye hanyuma bakaganira umwe akavuga ati je twayaze neza uwundi ati twayaze neza kirya rero nico kintu mbona abahariya aya ba- bameze nk'abadusumbya niyo mpamvu rero nini iwacu
biriya aya byotubera akarorero kandi n'abino kabisa bakage- bakagerageza kugenda babigenderaho byotuma afurika nayo nyene itera imbere kuko iyo igihugu kiri muri demokarasi abantu barashobora gutera imbere kuko usanga atangiranira uko kenshi nk'iyi ntambara ikomeje kugenda iba egomeye usanga igihugu kigenda gitera inyuma urakoze habimana ku vyiyumviro muheje gushikiriza murakoze namwe murakoze mu ntara nyangoma ha- habimana yavuze icigwa ka karorero amerika yotanga Ah, hariho n'ibindi bintu vyibonekeza cane rwose mu bihugu vyinshi biri mu nzira y'i- eh, y'amajambere haba muri afurika canke ahandi aho usanga igihe hageze amatora nk'umugambwe utsinzwe canke utemera cane cane ibyavuye mu matora ugaca usanga havuga ko hari ubusuma birashobora kuba birimwo ubusuma ariko ivyo bintu bishika nka hose aha muri amerika ni gake bavuga ko nk'uko umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika yabivuze ni gake bavuga ko amatora yibwe ikintu cokorwa kugira ngo habe amatora yizigirwa na bose muri ibyo bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajambere n'iki
Eh, urakoze Eh, nk'uko nabimpeje kwiga mu kanya eh, demokarasi abantu be bayumva bibaza yuko ari amatora amatora ni ikintu gihambaye kugira demokarasi itsimbatare mugabo eh, demokarasi ijana n'ibindi byinshi Eh, demokara- i- amatora yateguwe nabi cyane amatora atunganijwe eh, mu gihugu kirimo ingwano mu gihugu hari umwuka mubi mu gihugu ayo matora eh, ntashobora kugenda neza rero ibi izi ngorane ziba mu bihugu bimwe bimwe eh, byo muri afurika hariho ibihugu bimwe bimwe ka- bi- twovuga yuko biriko biraza ubona yuko amatora atunganywa neza ategurwa neza anategurwa amezi ya nyuma cyangwa umwaka wa nyuma ngira muri ico kiringo cose c'imbere ki- y'amatora baba bariko barayategura Eh, novuga nk'igihugu ca bene novuga nk'igihugu ca zambia eh, igihugu co muri afurika y'epfo eh, igihugu eh, ca botswana aha ndiko ndatanga uturorero ariko eh, mu bindi bihugu vyinshi bisigaye ni hake mu by'ukuri amatora atunganywa neza nokongera ko igihugu cya senegal naho nyine eh, byarigeze kwanka byarigeze- am- barigeze kugira amatora abudulayi wadi yanse yagombye kumata ku butegetsi ngo agire myambara y'imanda zingahe adafitiye uburenganzira bira- mwarabonye igenda byageze muri Buru- burukina faso twizere yuko oh, bagiye kubaka demokarasi bish- bisunze n'ivyiyumviro vy'umuhisi eh, sankara rero eh, amatora nabivuze ni kimwe bituma demokarasi itsimbatara ariko arategurwa ari n'ibindi biriho bituma ku- byotuma agenda neza kubahiriza agateka ko ma- ka muntu kubahiriza ah, amategeko kuja inama eh, n'ingingo ivyo nivyo eh, bikomeza demokarasi kandi mu burundi turabishobora eh, tu- twobishobora kuko niko nabivuze eh, twarabyerekanye muri mirongo icenda na gatatu naho mu nyuma hari abaciye baduka bakica umukuru eh, eh, w'igihugu mu Tubi- burundi turabishobora Eh, jewe ndetse eh, kuva mu mwaka wa bibiri na gatanu nari nizeye yuko uburundi bwobera akarorero bushobora kubera akarorero akarere eh, k'ibihugu bigize EAC bigize umuryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko ariko siko byagenze kubera eh, ah, ubutegetsi buriho eh, ba- bagombye gu- bagombye gutwara eh, gukoresha nk'uko intwaro z'igikenye z'igisoda eh, zabigize eh, mu myaka y- yaheze yahise ariko abantu eh, barashobora gufatira uturorero kw'ibyo twariko turavuga Muga- mu- bagahinduka eh, mu- hari hari n'abashaka kuvuga nyangoma ko aba- Ibi ni uko u- abanyamigambi mu ubihi- rundi nabo nyene ba- ubihindurira abantu bose bariko baravuma bavuga bati raba bijya bintu bimeze nabi wowe ukavuga ko byera kandi byirabura nyangoma hariho n'abashaka kuvuga ko ah, abanyapolitike nabo nyene abanyamigambwe batemeye kuja mu matora reka ariko ico kibazo n'ikibazo yaga uwundi munsi reka duhe ijambo ndabona akanya kariko ka- karagenda reka duhe ijambo desire desire mwiriwe neza
buriwe murafite ikibazo murafite iciyumviro
buriwe neza yego ndabashimiye abandi ni bujumbura yego duga ku ijambo ashaka kumubaza uwo mutumire yego
ati mbese numvuga ni iki kubona ngaha demokarasi ngahe mu gihugu cyacu cy'i burundi kidatera imbere harimwo abanyamahanga nk'abo ba- b'ibihugu bya rutura baba babifitemo- bafitemo ukuboko bagaca ba- bakoresha nk'abo bategetsi bacu bagaca bi- biyamiriza amatora umuntu aba yatowe n'abanyagihugu Re- rero ibyo bigaca bituma rero mu gihugu hatatangura ijya n'iyamamazo imyiyerekano bandi igacitangura kubera haba hari umuntu ariko arabasuzuma hatari uruhagarara mu gihugu hama ibyo bihugu bya rutura bice biza pome gufasha bigiye gusahura itunga ry'icyo gihugu none ngaho wowe yoba tu- tubyumva kumwe uwo mutumire reka tumuhe ijambo agira icyo abivuze ko mushingana nyangoma murakoze bo eh, ibi i- ibavuze yuko bo ha- ha- hariho eh, abanyamahanga b'ibihugu bya rutura bica bisunika eh, abatavuga rumwe nawe ku butegetsi ngo kugira ngo bakibwe mu matora ibi i- ntabyo ntabyo twokwemera kweri eh, eh, jewe oh, nihereye ko eh, nk'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi eh, twarabonye ko habaye ubusuma bwinshi eh, mu matora nari eh, nari ngaho eh, mu gihugu nta munyamahanga kandi none wagomba abanyamahanga baranatugwanije abanyamahanga baratugwanije bavuga ngo ni mu byemere nta kundi ni uko nyine aho ni mu bihumbi bibiri na cumi mushingana nyangoma Abo- abo banyamahanga wumva rero nibaza yuko byataje nta munyamahanga nabonye aza kuwushyigikira kuri ibyo Eh, n'igihe ba- eh, mu mwaka uheze ariko abanyagihugu mu- baje muribuka kwiyamamaza, mushingana nyangoma ko mu bihumbi bibiri na cumi Eh, ah, iyo amashyirahamwe mpamvu- yagenduje amatora yavuze ko ama- ayo matora yo mu bihumbi bibiri na cumi yagenze neza haba amashyirahamwe akorera mu burundi n'akorera hanze y'abanyamahanga muravyibuka neza Eh, eh, urumva hari igihe bavuga ko yagenze neza atagenze neza U- aho bagenda hose ura- urazokumviriza ahantu bagenda gu- gu- guhagarikira amatora ahubwo abo- abo abo banyamahanga aho bagiye guhagarikira amatora ni gake mbega nta n'ibyo babonereka burya ngewe ndakubwire amatora bene guhiganwa abo banyagihugu badashoboye kuyahagarikira bo nyene ngo barindiriye ngo abanyamahanga nibo tuza kuyahagarikira aho turahuza n'uwo ntibikenewe ntidukeneye Mu- mu gusozera- mu gusozera Mushana Nyangoma, nashaka- mu Bufaransa cyangwa muri Amerika ko ata amatora tuza guhagarikirayo nuko rero hari ikihaga hari ikibuze iwacu ego mushingana nyangoma mu Twategerezwa gusozera kuyigene- nashaka nashaka cyane cyane nyangoma twategerezwa nashaka bategerezwa kuyatunganya abagomba bakaza bakayaraba abo banyamahanga babahenda ngo baraza guhagarikira amatora nta na kimwe babona baba baje gutembera kuryamira mu mahoteli gusa tugarutse tugarutse ku matora yo muri Mu mwaka amerika w'ibihumbi bibiri na mushingana cumi, nyangoma nyangoma barayivye.
mushira na nyangoma tu- Bigaruka tu- ko tugarutse kuri aya urwatsi matora yo muri amerika amatora mushira na nyangoma nibumvirize tugarutse kuri aya matora muri amerika nashaka musozere mutubwira cyane cyane mutubwire ikintu mubona coba nk'intambamyi mu gihe eh, umutegetsi mushasha azoba afashe ubutegetsi murazi ko ofise inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zose mu gihe izo nzego zose zomworohereza agashyira mu ngiro imigambi yatangaje ikintu mubona coba nk'intambamyi canke ingorane niki mu kanya gato
Eh, bo eh, eh, urakoze eh, uyu mutegetsi mushasha Trump yaratowe ngo arongore igihugu gikomeye cyane ca Amerika Eh, yaragize n'Imana aronka eh, n'abakwiye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka eh, bazomufasha gushinga amategeko gutora amategeko Eh, twiyumvira yuko eh, ibintu bimwe bimwe yagiye arashikiriza abishyize mu ngiro eh, birashobora guhungabanya eh, ah, umutekano guhungabanya eh, ubutunzi bw'igihugu ciwe kuko kandi bagomba kuyugarana eh, kandi azi yuko eh, abanyamerika nabo bakeneye ibyo hanze eh, kandi nabo hanze benshi barakeneye ibyo muri amerika kuko murazi yuko abantu ibihugu byama ari eh, magiriranire ikindi ikindi ndabona kibabaje akanya kandi gasa twashimye, n'akagiye musha nahe nyangoma musozere nashaka kubashimira cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire mwishyuye ibibazo bikomakomeye by'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika Eh, turabashimiye rero tukaba dushimiye kandi na injeniyeri adufashe mu buhinga bw'ibyuma turashimiye na innocent kimenyi yegeranije ikiganiro tukaba kandi dushimiye n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika baduhaye ibyiyumviro byabo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese